ìlú báyìí ìlú ò fara rọ ọ̀rọ̀ Peter sọ pé ìlú da wọ́n lu bọ́ǹbù lórí ẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣòkú lágboolé wọn. ṣé ń gbádùn nàìjíríà báyìí. my brother i no enjoy i no nigeria o. my brother to cook indomie for two children i spend almost five one thousand five hundred if they come dey for nko how much i go spend that's five three thousand never join something wey dem go carry go school. i dey tell you my brother. dem tell me palm dey just groundnut oil one nourish one liter? tell me four hundred naira. for country no joy no joy at all people wey dey government dem dey enjoy no because government dey pay their house rent dey give dem living allowance dem dey give dem car dem no feel am no but individual make dem come for inside street street come ah see ah. my brother just dey carry food this your this thing na ah, dey give everybody for road na say This government wey dey go you go pray for them abi go swear for them come dey ask people. ẹ gbọ́ ṣé gbàdúrà fún tinubu náà abẹ́ pé. what you need to you need more prayer may go enter in mind may he do something, may he do something. because too too too hard. no extra tough the world nigeria extra tough very soon i go dey chop our meat because everything for market cost go buy meat meat cost na before e dey before that time i marry my wife new i dey use one thousand five two thousand naira cook one week now if i give my wife five thousand go say this one na for only meat or wetin yes. e dey ask me i tell that time i give am one five two thousand two five i dey raise like this yes. now if i come give my five then go say make make wetin go use am buy. Mm. make you e know say Nigeria bad. No joy. He believes say person like me, God, I, I know they always go market. Mommy go buy, mommy go buy, mommy go buy. Mm. Today my wife gonna say, ah, honey, please buy Indomie for your children by yourself. Mm. I said, why? Who's can? He said, make up, please go buy Indomie. My brother. To cook Indomie for two children, I spend almost five one thousand five hundred. If they can't do for uncle, how much I go spend? That's five, three thousand. Ever done something when they will carry go school? I tell you, my brother. Then tell me, pump, they just granite oil. One not this one liter? Tell me four hundred naira. Hmm. My brother, Nigeria bad. bad. Nigeria bad. Extra bad, The want in Nigeria, no be life. So, what we go do now, bros? When? I know only God. Only God. Because, best way be our saviors now. Yeah. Because our leader, other because problem where they have. then they no dey buy anything if they dem dey buy something dem go dem go know wey nigeria dey go pass through if they dem dey go market if they then they go market yeah. or them wife they go market they go know wetin nigeria they suffer. so no joy now bros no joy. my brother no joy i know be life, but i say joy dey na pure life. my brother oh, na. Oh, oh, oníṣàwà ló no see let me tell you forget your local or emi local forget all those things now. even though another person see then then then, then they call you then person wey dey call you He never stop you can't you come think that. Now, be like Then they call me na be problem we i have now he never die never know he never die never know death wey go kill you you wey never marry say you no find uh, he never marry say you no you no find wins to marry you don know the one wey god go push for you. God, go God, God, God, God, be put win for you. marriage. Na wins to us, abeg, wins, wins, Na wins and wish at sef. <laughs> All right, thank you. Ìlú báyìí. Ìlú ò fara rọ. Bọ̀dọ̀ Peter sọ pé ìlú dáa wọ́n lu bọ́ǹbù lórí ẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣòkú lágboolé wọn. ṣé ń gbádùn nàìjíríà báyìí. my brother i no enjoy i no enjoy nigeria o. ẹ bá mi gba mic. okay. what are the things wey be say you fit say no dey do you joy. see number one yes. from food items things costly eh. things costly too much. From rice, just rice, one bag of rice is closer to eighty thousand naira. Poor people cannot eat three square meal in a day. Just check out. They are not enjoying Nigeria now. Our economy is down. our local, bros. You said our local. our our local. Normally, it's our turn, no bet. Not we Notwithstanding, not we so plan so don turn another way. e don turn another way not we think not we see you understand we ọ̀nà ògbà bẹ́ẹ̀ yes o na be the thing o oh. nigeria. so baba yìí go wa competent by. at all let him resign. Hey, as a yoruba man now you say make him resign. yes i want him to resign. The man is not capable to be a president of Nigeria again. Like if, he, if Tinubu stand there, I will say it boldly àwọn èèmọ̀ mọ̀ pa rẹ̀. boldly i don't fear anybody man died once. Tinubu close border na you cause am. Why Tinubu go close border? Upon promise wey Tinubu promise say na we will open this, I will do this. If with the money that is pro promised a student, no one. Check out. Things are tough. Na lie lie just dey give us. Na lie lie. Lie lie full for im mouth. So what can we do now to hold them accountable? Huh? My brother, without divide, Nigeria cannot. You they say me we. Yes, about two weeks ago, three weeks ago, outside raised their flag now. Said they want to be on their own. They don't want to be under Nigeria again. Uh, so If three of us, if we divide Nigeria, everybody go you let everybody manage the resources you get in your state. But Sunday go said uh, came out and say he no go fit go against your own person. Sunday go. Yeah. So he no go fit go against Tinubu. Oh, yes. But don't give am money now. Don't be stupid boy too. Na Agbero na. I don settle am. No collect money. Let the old governor manage the resources they have in so their state. So as a Yoruba man now, you uh, eh. want make Yoruba go their separate way? Let Yoruba go. Yoruba cannot suffer. It's only Hausawa things that will suffer. But the Yoruba man be president. Which Yoruba man? Leave that man, Jerry. Leave that man. The man no know what he need to do. But you, they talk say refinery will soon start. Yes. Yes, I was By there December. about yes, I was there about uh, two or three weeks ago when I go Africa. Africa. Then still on the work there. Then the work. Work is going on there. Is there hope for Nigeria now, sir? Hope. Hope there. Hope there. There's hope. Tinubu go do well. I can't say that. Though. I can't say Tinubu go do well. I can't say that. Things are tough. Things are terrible in Nigeria. Thank you, Eshegan. He said, wait, I said, Kwon Shepo Tinubu make i tell you my brother you dey hear me you dey hear me well since i was come to this nigeria i was born in this country i never see price of market low down this our brother wey be mr bola ahmed tinubu is a president we pray for god say make him reach there we help we do many things say this man make him reach there May this man no disappoint us o. Oh. So. May not disappoint us, may not disappoint us. So. Oh. Make not be everybody believe for this world that all the money where you are gathered, don't get coffee, you don't have any confidence that you are the one to spend that money tomorrow. Except God give you grace. And life. Am I correct? Yes. So that all our leaders they should fear God. Even though you go pursue yourself, put yourself into juju or this juju they under God. But you they enjoy Tidumbu now. Yes. My brother. Uh, me, God dey with me. Oh. I no dey mind president or governor or what is going on in the country. Me, God dey bless me oh, because anything wey I get, e don do me. I no dey. Wetin be the Tinubu wey dey do wey you dey enjoy for Nigeria now? Tinubu never do anything wey we fit enjoy. No be lie. Enough. I never hear. I'm not working for government o oh, because people wey work for Rivers State governor, I hear say December the governor give them hundred hundred thousand. Many people wey I carry as a transportation man dem tell me say yes dem see the alert since tinubu don talk say december refinery go work december go refinery no work as a president he no suppose to talk something make e no be like that dem say make we endure till january january end refinery no work february now e don dey get to end now this week wey we dey now february go end too if the president talk when the talk no answer wetin you come believe how you go come believe governor or minister. this, this uh, government now na failure. Uh, they are get their plan their partition no work well let me tell you one thing again you see nigeria we always believe and kill and share government let me tell you started from some of the people who is the leader of this country they say we go still dey renew paper you dey hear me nigeria wey we dey na blessing country wey god like give us every damn thing wey we can take take care of ourselves. but no join us sir. why our government go dey sell our crude oil to another country take am go buy they are using us as a business dem dey take our make business. ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ náà sọ what is going on in this country. Ah, eléyìí. understand let me tell you my brother. Let me tell you my problem má lọ bẹ̀. ẹ wá ẹpẹ ẹpẹ ẹ. má lọ bẹ̀ má. listen o oh, my brother let me tell you one thing wey i tell you say na kill asa government where we dey. nigeria we no get anywhere we dey mo listen o oh, nigeria no get where we dey do moto. since nineteen how many years now sixty something years the whole nigeria wey get resource get oil get everything get cocoa get everything we no fit get company wey go dey provide ordinary buy school. now our big man for nigeria dem go say dem wan go abroad go buy am come come dey sell for us dey kill us here with high price the people now wey dey go buy now if dem buy am dem get mind before for lagos if you go apapa go osodi you go see people open container. in conclusion na wetin you think say go. conclusion is that uh, tinubu no do well. tinubu no do well alright thank you thank you ẹ̀gbọ́n oya ẹbọn ni dubai ìlú is not eh, ìlú is not okay. Baba, baba. that is not okay. town is not okay. it's not okay at all. kò sí ìlú ò fararọ. it not good. I'm over for Belgium motor before. wetin be the thing when they give you joy for this country food or. nineteen everything at twelve thousand. no money. no be the same nigeria. too high every day uh, eh. things dey increase now go inside market go buy uh, food bag of rice and then they use the time wey sagari dey go buy food things too high come on get out things too high too too high too too high everything everything too high yes. thank you Danny Luba good morning sir. ó ní Luba kò sọ̀rọ̀ báyìí ṣé ń gbádùn Jagaban. Ah, gbádùn Jagaban kàkà sáfìyà rẹ̀ ọlọ́run nìkan là ń gbádùn báyìí ọlọ́run là ń gbádùn. ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọ yín ò lè ṣe dí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ká gbélé kẹ̀ sí. ẹ nà àwọn gbogbo bí ìbìlú ṣe rí náà ni ìlú yìí ó kù díẹ̀ káàtó ó kù díẹ̀ káàtó àti pé ibi tá a fojú sí ọ̀nà ìgbà rẹ̀ pẹ̀lú ìjọba tuntun yìí tuntun wọn n táwọn sẹ́yìn ni pé àmà bẹ́lọ̀ náà ni kò ní ta fẹ́ ṣe kọjá ká bẹ́lọ̀ ọlọ́run ló lè bá yọ sí. ṣé wọ́n yìn pitch bàbá ní báyìí. alọ àwọn wọn yìí ṣe wọ́n filẹ̀ àlesọ̀ ọ̀la ó lè change dọ́là kò sí permanent ní jòlè bàbá bàbá tẹ̀ sí bínú. how is nigeria na bó ni dubai. nigeria is very fine very fine so very fine but i'm local fine i'm not a suffering people. you are not suffering. how will you rate this current administration jagaban. ah i know for this nigeria now kò sẹ́yìn bọ̀ tó lè débẹ̀ tí ò ní high the press bẹ́ẹ̀. They say after suffering, you must uh, enjoy. Must we suffer to enjoy? Say? Must we suffer to enjoy? Uh, you must, before you enjoy, you must suffer now. Uh, uh, so you like this suffering where you suffer so? Nobody like a bad thing, but nothing what can do now? It's our country. You can't, okay, you can't talk, okay, we leave Nigeria, go another country, can't leave your papa land, can't go another place. So anything that happen here now... Our business, bros. Business, business is gone we are managing everything. all right so far you they eat you dey fine no sick nothing nothing huh? so i know say very soon everything must be okay. so uh, no give am time. Yeah, we need to go small stand so that God will help and do everything as well. All right, thank you. Thank you. As you say you put kai kai for her. No, no, no, my malaria something, you know, my malaria body, so that I can watch my body, body, body system. Okay, now this thing, they give you joy, bro. Agbo, agbo, agbo, agbo. They call agbo, agbo. It is agbo. You have to drink agbo for any money so that I can watch your body system. To wash and down. Uh, yeah, so that your body will be okay. All right, thank you, thank you, thank you.